fiicha kudhanii sadii ilaala dhiir sadeen tokko jira duuba dhiir sadeen tun gargaar imaa tokkotti yaati ishumaa yaatu ka ishii sadii ishum sadeeniin of beeddu dhiisaan dhufee isheen waliin iyaan dhiir sadeen tun takka abbaa kun ishiyaa dhiisaa hin hubenne dhiisaan woo jedheen dhiir lamaan tadhise maana haasotte jedheen an dub jarku jedheen si callaa dheewu nam oduu laf jerusalem kasitti gad baat hin qabne dhiisaan maan jerusalem maant kasitti gad bee jedheen kan ishii won laf jerusalem kasitti itaatu bultoo xiqqoo dabre duutu itti himte kan oduut kannitee akka isaa ijjeesanii dheebanii eege amminne bultoo sadeessaa kasiya lubbuu itti jeebite oduutan itti kannite kan isaan won jedheen iseen raatuwaadheen kan won raagii jedhe iseen hangafaa hin hubete isaan takka gaargar kan gaargare mayyaa guddin isa hin isheenne isaan dabre waadi waaqa gudda it waadi maal ishiin wor jarkuuni waliin isaan geette kan jarriin isa waamee dhiyeesse qaabedda pakka ar takka nam kan nam ishii taatu jarkun hin hubenne kan mal ishiin tateettee sagalee ittiin dhufen dhiisaan sagalee itti eebbisee mukaatee fuudhee harkaan cire mal inni mukaata sun ciree dhagarte malkan hubette ishee abbaan sun dhiisan hafa kan isaan turc dura balle innama sun kan jar lamaa kun dhettee dag hirtiya duuxuu itti himte dhugumum isaan duniyaa kaat gajjeebi jetteen fiichaa kudhanii afurii ilaalaa isaa mara gudda oduu kas won dhufa jirti namaatti mal tokko innin oduu nam tokkoot kan nam tokko dhiirla ijoollee dhiira lam qabu kan won jedheen gurbaan kamaayyaan raatu waadheen gaaf tokko gurbaan sun won yaa won abbaa sadaqe won jedheen abbo qood dhaaltiyya aant kan jedheen abbaan innin gannaan ilmaani dhargeedu hangafaa dhaarsuu it kannaat hin baane dikkoo irra qaqqaa'e akka innin guddatee dumalin guddate dhaarsuu it kan ammoo maayyaa gammii kafetennaan dhaalsun itkan kana eegee gurbaan sun mal abbaan dhaalsuu itkane raawwate won inni dhaala itkanne sun duuduu fudhatee bara dhibitti irra godaan kan abbaan itkan sun inni lafin itkutaan sun geennaan ittabetee nam walbattum kanna hariyyaasan ruma nyaatti hatta won hamtuu duuduu midhaasanii karsun balleesse maayyaa geennaan laf sun oolaan qabettee hin karrisatuun haballeesse hin qabu sagaleenlee hin qabu hatta hariyyaa sanneen is wallaalte hariyyaan isaan tun hariyya dhugumatuun immoo hariyyaa tun ta afaanii ta'uu irra nyaanno feetu amtaan gennaa inni dhib qaba namis qaqqaarinne hin dhagarre hariyyaa isa tun xuuxu takka dhuftee hin qaqqaarre ammoo amtaan inni won itoo hin qabu dub hojii orbaat kee dub hojii inni dharginnen sagalee booyyee kan naati callaa sun dhargete ah nam kun guddoo ha'unnaa'e hatta booyyee inni sagalee kan naf jirettum nyaatabe kan dummametee won in duraan kas be dubbete duraan mala worki jiru worka ki karqabu daddana hojii midhaasitene sagalee ishee nyaate quuftee irraaf ta'ana lakkisi amta anii kukkamet kaan sagalee booyyeenaf nyaat fedhu woyya ani namtan abbakiit gajjeebiyee dheqee wona jedhuun anasitiif waaqinne namsas midhaaseedheen aminne wonni fiin jed anamtan dheqee abbakii suni wona jedhuun anin ilmkeetimuu boodda an tolfedhedheen kan dheqee gurbaan kun akkum suyite adeewoot kiyya isen gurbaa taatish kan hin feeteni won dhaalteeti duuduu situma takka hin geenni fudhette dumas geettinne karsun balleessite duub akka martee cucuphoota malatin duub dhib dhargettu malkan duub workee qaabetta mara guddan waa waaq irra feena gaafiya waan inne atin takka hin geenne edhee sira dhorga ammoo maayyee woon sit kanneet atinnen duub akkan itaata amminne mala dhib dhargettu malka amminne waaqit gajjeebite kadhetta intun won ilma israa'ila mara gudda itaate wakalettee mal argetinen qomitti midhaasitu gargaltee mini akkite amineet gajjeebiti ficha kudhan ishanii ilaala mal gurbaan warrit dhiyaate abbaan dub isa gurbaan dhufin dharga takka eeyenne malsuu utaalee afaan jeebi kan gurbaan woo jedheen aabba anasitiif waaqine namseet midhaase ani namta ilmkeetimuu an booddofet edheen ani dandee ergetu tahii itaa edheen ammoo abbaan dagargetu isa waame beena dheqaa waya colle ilaalaa kottaaniif jedheeni qubenne itkaa'e kobaan dassannee itkaa'e kan dagujii midhaasitan hawwa jedheen beenaa dheqaa jibishloonii gorraa qalaa suraadheen mana abbaan gudda gammade won jedhe gurbaan kake kun dursa hin du'e ammoo amtan ha lubbuutti jeebi jedheen inni dursa ha balle ammoo amtan ha gale jedheen ana eegeeduuf gammaddee jid guddiyoo midhaasite gurbaan hangafaa mal nam kun dhufe gar oorruwa jira duub hojii midhaasee hojii kafetennaan malkan oorroo duub gar warra gale maliin warri dhiyaat kan duuba caaraa kan dhage kan gammadaa kan inni maan akkas sirbu kana. kan daga ergettuma tokko kasa warame maan barita maat jira deen kan nama ergettuma sun wayye deen obboleessi kan kee hagale duu abbe amtan jil guddiyoo midhaasee deen kan gurbaan kun gudda dallan abbaa reqee wayye deen aabbaatin hin beeddaa deen an guyyaa kan duuduu hujii jabdu siti midhaasa atin won atin midhaasa naye xuuxu an inuun midhaasa deen ammoo atin takka reetti tokkinnen aatti kan hine deen kan hariyaa kiit kannee awa hariyaa tiyyan godhin jil midhaasinuun amminen duub obboleessi kan kii yala kan dhufe kakarratin dursaat kana duduu dhaqee balleesse malaya midhaasee nam duduut kannee raawwatee taphateen kan duba mine woon dhufe horii gorraatee fi jil guddiyoo midhaasitaa fi jedheen kan abbaan woon jedheen gurbaan gafa kana gurba kanki ati ilimkiyya anaaf sine waliin jirraa duub eegatiin anaaf si waliin jiru won an qabdu huuxuu teeti jedheen duub nuti gammanne jil midhaaffannu jedheen maana obboleessa kanke kun duraan haballee amta hagale hareeyootki wontu won nuunni arta harkanu qabdu nu akkum kan arrinnen waaqi irra baa dhenne won nu qabnu dhenne tabenneeni won qomi hin qabnet balleessine akka irraa tomna amma won nu dhib dargen malkaan waaqitti dheessine akkaartii kadhen akki nu qaqqaabu won nu yakkinu silaate nuti lakkisaati namse suni hin malleefi amma waaneen inni jeelee ta'a duub nu gulin boo nuti lakkis won nu is kadhen akka gurbaa kana wosan ilaalten wonin bayya dursa duutu fudhate raawwate achi qajjeele silaate arwoo dhuga ilaalen gurbaan su worsuus gadin jeebuu ammoo har'a taat gajjeebee ilaala wanu dhuguminna waaqaa itaan kan duub dhennee namsetim kitaabiin jila won nun yed wonu tooba jeeffen waan in namsete nuti lakkise mara guddaa innamaan namse midhaase duub dhaqee waaq kadhete ammine tum jebee midhaase maan waan namse midhaase waan yana sameedhe namse midhaase ammoo innamaan kun afaanumaan tooba jeeffata lakkisi onnaan toobaan jeeffetu wonu dhugum onnaan tokkochaan dhennee tooba jeeffennu ishee namse midhaasa lakkisanii xirqoma ficha kunan ijaa ilaala kitaabiin jila moo jedhe iman diqqeen irriitti waaqa ufirraa gaadaadheen jireenyi namaa won kulli wot argennoamu mal tok nam tokki jira ka oorru guddiyo qabu ameenam kun sagalee gudda qaba ta won nuuf yedhe ah ah an sagalee dhubban qaba amtan dandee sagalee tanaan hin taaf yedhe amtaan hin jireen ak fedh argedda ak lallaaftu won fedh dhugee won fedh nyaadhee won fedhi taa'edhe waan won jedheen waatin raatomtu halkan kan hin duutaaleen oon dhargitaaleen dub won sagalee guddat qabtan oon dub gudata sira fudhetaaleen isaan won jedhe jireen nafti teessanii ta'uun isen kaa'ettinu yeewun isen nyaattinu ittiin wal baharinaadheen jireennin sagaleef wayaa eri jirtii mee shimpirra ilaalaa jedhe ishiin oorru dhette oorru oorrette sagaleen cabsattu jedhe istoo sagaleen hin qabdu jedhe ammoo waanin sagalee ishee itkanna ati duba takka filaaltu mara hagam shimpiro ir jirta sagaleef iyo won wayaata isa hidheten tanaaf hin wolbaarina ama won isen silata it wolbaarten waaq jabeessa it wolbaara sagalee waaqittiseet kanna won wolba tamaat irfeetu sunum onitte irritti jetti onitte amta eessi jetti atin on kasaan won duniyaa kana hadhisir jirt muu won waaqa hadhisir jirta kudhani tolbilaala nama halagaa tokki jira ka won duudu qab fedhu dug nama halagaa kan min isa fuuldur nama amta kadhettuwa tokki tashta maqaan nam kadhettuwa sunnen laazaraa sedhen nam kadhettuwan kun naf isa duudu mammada gudda qab duu mammada tan mara gudda sarreenne dhuftee arraabdi mataasa sun sagaleenni garaasa kasitti jettu ammine inni mar wol bahawunno qaba sagalee inni dargetinne sagalee dhibi dargetu sagalee lafit jitte ka inni nama kan dura nyaatee amta nama kun jistan dharge sooret maayyageenaan nam kadhettuwa sun du'ee dubka nam kan malaayikan dhufte mayitti isa fuute gar ibrahima geessite ammoo nam taajiriyaa kunneen du'ennaan fuudhanii gar dhiba geessen kan inni ol milletennaan isa ibraahimin fayyaaduuf dharge kan nam kadhettuwa kun kalaa jala sedanuun moguu ibraahimat dharge kan woo jedheen abba ibraahim namsi an dharge deen laazaras ergi haa dhufee bisaan harkaa'ee qoonqoo an jiisu jedheen ani biddiin lillaa an gubaadheen ibraahimiin dub qaabsise in qaabettaadheen gaafa duunee jirtu qaas won duuduu qabdu kalaa zaraasinnen gammi woyuun qabna amta inni mashadansa qaba atin ammoo dhib qabdaadheen akkum xuuxunne wayii taane nu dandeettanu amta siitti hin dabarree tanteen lakkifnuun hin qabdu jedheen namtaajiin oduusa harkasit kanniin kun gaafinni duunee jiru mashaa rahaa qaba inni won xuuxu ta'in fedhin qaba ammoo takka nam hokadhitu wakan wuttin kanine hareewonki nam laazaras ka hokadhit kun isit karri hin qabneef isit won qabneef takka janna waaqaa hin dhenne ammoo isit onnisaa on tokkoon waaqa dhugoonfete nam kakar qabkuun won duuduun qaba jabaan isuma takka won waaqa midhaasee duwaaq dedhe eegiyya mishoon isaa naartii taate kudhani saddeet ilaala isaan odu dhibi kan nam tokkiit wennaan harka idduu ijeemee dheqe min hariyyata tok dhufee dhadhee kaasee won jedheen hariyya raallee fireddi keessuma taat dhufe sagalinni warraan qabu mukaate sadiin alaa dhedhee kan dheqe keessuma sun hin dhiyeeffedhu namduu hariyya isa kuwa jedheen amma iddee jemelee anin rafa amma usiguun hin caqasu an dandee halka idduu san lafa kee usitti kennu amma iddee jemelee ammoo namsu takka achi jeemne inum dhadhaa ittum kullisa inum kadhete maayyaageena namkuun namkuun imaddee ijeemu gammii kafatenan lafa kee itkan wani kadheessun isaan woyyed kadhe dhedhe dubsit kanani won atfeessu atinnen borbaat hin dhagartaa jedhe hoodhiyed siti banani fulamina maanaa nam wo kadhetu unum dhargeta ka borbaatinnen unum dharga wo ilkan kee qurxumiyaat kan si jedhu atin bofit kannita qurxumii lakkifte wo inni ookaan si kadhetu ati qaajjibuut kannita wo atin ka namse midhaasitu wo ati iyyuu ka hamtu midhaasitu dansa ilmaat keet kan ni beektu mara hagam waanin jireen isa dagis kadhetit kan ati won isaan oduu takkasit barsiis hin beedda
wan jireen keennaa duuduu waaqit harkaa qab wayaaf sagaleen sooran callaan gar waaqaan jirtu jireen lubbuu teennannen gar waaqaa jira maraa garnu waa kadhenne won nufeen kadhen ammini akkuma mamenoo waanni won nufeen sun dhargeen isheena ammoo ishiintu akkuma nu kadhen hin itaatuu maraa gare waanni mar walba ak sadinu jala uwaata won sadeen sun tokko aahee edhes jala uwaata hiyyoota edhes jala uwaata eegersi edhes jala uwaata wonu wo waa kadhenne dubdhame nu ak nu mamen waanin hanut kani dideen ammoo waanni mar walba num dhaga qaqqaartii taante callaa waaqin kadheetin nuti won nu waa kadhen won hegere waaq nu qaabsiftu kan inni tirqoma fiicha kudhani sagalii ilaala kitaabin injila won jedhe dak tokki jira ka inama dudu irrif jireen ittuf koortu isin inama akkana hin beeddeni isaan odu kan gaaf tokko dhiir lami jira duub dhiir lamaan tun min waaqa waaqa dhayaate nam tokkinen qaalolee guddiyoo diiniyaati tokkinen qoodhi guurtu namka qaaloleen sun lafa kee ijjete won jedhe waan nan an hagalessiti galcheedheen ka anin ak innama kuuni hin jirre ka anin nam hattuu hiteeyin ka anin nam maasiyaa midhaasiteeyin kaani aminen dag akkamta nam kana qoodhi guurtii ta'in ani tolbaa tokkas mara lama afaa hidha aminen ani lilla innama kakkaar karri namaat kan aminen ani karmiin waaqaat kan ammoo nam kun kakkaar qoodhiyaa guurtuan sun isa nam dansaa hiteen haa fubete innin isa innama dharit dubbete innama qiyyaane karraa garinnen ufi dhofet hin beek uf beeka innin gara hamaa min waaqa dheqa kan won jedhe waan nan namsi an dhargedheen anas yakke waa isa ka ilaalteef kadha dhiir lamaan tana tana tam irri waan hin dhage ishii lachuu waan kadha isheen dhage kadha sun lamaan tamirri waan guddoon dhage tanam qoodhii guuruutuun ir dhage nam sun lilla onnam maate kitaabin jira wani nun jedhe nam if koore inama dudu uf dabarsu hegere maayee dagaa ita nam maayee dagaa jirinnen hegere dur dabre atin maan uf dhagartu osii taate atin waa takka of ilaaltu innama dudu irjiren uf dhagarta kaatin amta dhette golba waa kadhette marasha waa kadhette won amta si kadheten zakkanne baaftee won dasa duduu midhaasitu inama kun duduu situmxir jira ammoo hariyya tun hin quufsitu waannin hamtoof dasa nu onteenit mamen hin dharka ammoo waannin on haaretti qulqulluu arlakkisi gar waaqa hin dhiqenu wonu namsa midhaasateen dhuf beennee gar waaqa tooba jeefen an dhugumum dhiigii isaa nutiif bu'ee beenu duub dhugumum ispaanyaan duub on haarati qulqulla sun waan hin nuutiin kan fiicha ilamaanitii fi lama tokko ilaala durii nam tokki jira nam sunneen hujii isaa hujii beeyyuu bitaatiya qaba inamaan yoosi akkin oorretu beeyyuu oorruu si xilibsen qotanii beeyyuu lafkas kaayanu xilibsanii barum dharganii jisse beeyyuun hagar dirbu kasarcaati duub inamaannee milimaan iryaa amma shimpiree dhufee saguurrate nyaata beeyyuun hagar dhakaachirit jika dhakaachirritti hin baati ammoo beeyoleen sun baate majjab sagalee sun hin dheeretu maana jalaan hiddee namtan baree qabet hin qabu bokkenneen dandee baree bisaar ciisan hin jirtu duubunum du'e beeyuun agar badda akkasit jiddee duub qoraatti waliin baati beeyuun agar taa badda akkasit baas sun ajili muk it birroomuun dandeettee hin dhaltu midhaan hin dhaltu qallettee akkusut goddi beeyuun hagare bare bidansaat jiddi duub bare agdasa baati isaan woo jedhe nam gur qaba gurri isa laf dhago hadhagoo jedhe innamaa dhagarsaa ilaanum qaba akkasuma jetti laf dhagu ammoo laf hin dhagarrit jira innamaa ammoo guraan laf dhago dubbii huubennit jira
Dubbiin sun maaf akkasii taate?
beeyuun dirbuu kasit jiddu dubbi waaqa ta'in namaat kanneen duub dubbitan ta'in namaan dhagee dabreedhaam dhargam kan sheetaniin irra in nama gorsa beeyuun dhakaachirit jiddu akkin nama oduu waaqa dhagee gammadaan fudhatu ammoo in namaan sun oduu waaqa sun bayyaan geessu beeyuun badda qoraatti akkasit jitta rubaan nam dubbii waaqadhaam dhagee lakkisee dirbuusa qabatu beeyuun laf bidansaat jiddu innama dubbii waaqa dhagee faan ijeeme amminen pakka guyya qiyaamaa hin lakkiifne waaq dhugoonfetu oorru baree afriitaat buusen sun atin ta mirfeeta atin ta bare dirbuu jabduwa jisen sun feet muu ta badda qoraatti akkasit jisen sun feet muu ta dhakaa jabaa irrit jisen sun feet muu ta bidansaatuun ta sagalee baaftu feeta fiicha lama lama ilaala maal tokko nam guddiyoo qaallolee diiniyaan dhufee isaa maswaal gaafate isaan woo jedhee waam qaallichi ani maal itee jiree mashaal arge dedheen isaan woo jedheen aadaan maal jettedheen kan nam kun woon jedhe waaq onnaaf dandeettaaf iyyuu akkilii teetiin jeere dedhanii amminne jiraanii tante akka tuffeet akkas fedhedhanii isaan atiin qom dubbetteedheen kan namniin ani jiraanin kakki oon jedheen kan isaan oduu nam tokko itkan ka jerusalemii jeemee jerikko dheqe nam ka ismaa'il malkas jiru dirbu kasitti hattuun dhufte wanni qabduu duura fudhate ruddette hattuun sun nam sun nafti isanen dhaanis guddiyoo dhaantee laafiftee lakkifte kan nam kaalolee sun dirbuun suur dhufe duub nam laafaa kun qacis darge ilaalee isaan kakaarii maddee dabre maayee sun aminnen nam tokkii dhufe nam sun hojii isaa ilaaltimin waaqaa kun kas jirti ilaaltee asan qaba duub nam kun laafaa kun irrum dhufe ilaalee milletee isaan kakaarii maddee dabre eegiya nam naasoo daga qab tokko dirbu sun dhufee duub nam kun dhargee gudda namsa dhargee fi eegiya qaqqaare nam kun nam kun dhaqee mataa isaa dhiqee fi agda isaa dhiqee fi qoonnata duduu irra guure kiraakkaatti dha'ee harreer kaayee duub qaaritti dhiyaatit geesse kan duub bare leewjin geesse nam ka loojin irje sun immoo jedheen nam ka ilaali sagalee itkanni karrinee itkan jedheen woon fedhu kan nam kun kana mataa kun achiin dhufu woon nam kun jer ka loojin ilaaluun anamta maddee ijeema ammoo maayyee bubbulee gajjeebiyaadheen kar isaa taatin itkannitine ta inni sira fudhatinnen siti baasaadheen nam ka mataa qabu qabiila israa'elati kuuninne kas kakkaarinnen qabiila samaritaan ammoo qabiila lamaan tun waliin feetu kan isaan qaalles kun kamaswaal is gaafetu gaafete woon jedheen innama sadeen kan kamiit kasa jiraanisa tedheen kan nam kun woon jedheen nam kun ka irra rifetee fi nabsa dhargee nam kun kakkaare sun jiraan isatii isaan haya beeniyatiin akkas teedheen fiicha lama sadii ilaala mara gudda isaan innama waaziyee woon jedhuun ani ajilii innama kanatiif hin du'a amminen lubbu kasa kaa amminen maayesunne garabba kiyya galaadheen amminen won innamaa jedhe an duuniya ka it gajjeebiyaadheen ammoo takka guyyee hin gajjeebu innamatti himne kitaabin jila kasitti mara gudda innama midhaafedhaa taa'adheen an kulo dhufa guyyaa ishii taatu namuun beeku saa ishii taatu namuun beeku amminen xara ishaatti namuun beeku duubni utuma midhaafenne ta'en woo fedhan arrum nafa.
Aahee mafaanoon dubbi sun inneen nam horii siitis horii qajeelchitee fi sida qabattee walitti irra jeebita. Ka ofeetinne horii sunne amtan dhaqqabne ka borinne ofeet ittiin jeebin afaanumaan amtana hin dhufa ittuun kan innilleen si eegu.
Aahee akeek sun qoma mana nuti midhaafenne mala yoo tateen ni dansa maliin dhufu namuu ittiin beeku. fiicha tan kasa kun dhagaru ergettuun wor kanaa tun nam wolba hujiisa midhaasa akkoo abbaa wor kanaa kun galu nam wolba hujiisa qabete ejjetuun atin gajjebii isaa midhaafennoo qabda illama afur ilaala bare wolba ka isaan ijeemu innamaan faanis yaa'anii waadisa caqasen mal tokko isaan qaar jerikoo kan dhufe duub qaar kan kasa nam tokki jir ka maqaasa zakkaayoodhen ka hujii qoodhii guuraa qabu nam qoodhii guursun innamaan lilla jib maana inni kar guddata qoodhii namarra guura nam kun lilla halaqa nam qoodhi guur kun lilla hojja gabaabete kan duub malinin isaa firti isaa dhufti in dharge dur utaalee dheqee muk dheeraa yaabee taa'e akka ishiin woo ishii muk sun jalbaatu ak dansa ishi dhargu kan malii isaan bare mukkuuni kan namkun yaabee irtege ol millete waame zakaayo ko yedheen anamta warkeetti jeema kan zakaayoon hangafa gad bu'i kan innamaan kun dub shanga'anii rifeten isaan attam nam namta midhaas keessumaa achi taa'itte kan zakaayoon tooba jeeffete woon yedheen isaan kar ani innama raguurinden mara afur jeebisaaf yedheen isaan gudda gammate kan namsun namsee midhaas tooba jeeffete hamtuu furra gargale